bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na joy diane nahazwe ndongoye ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi imyaka ibiri irarumanye umunsi ku yundi sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi itanguje amatohoza ku vyaha vy'ubwicanyi niho nyangwa ry'agateka ka zina muntu vyoba vyarakozwe mu burundi kuva muri bibiri na cumi na gatanu
e, karakaryo kuko urunani rwacu rusohora itangazo rwo guhumuriza cane cane ababuze ababo imiryango yabo abakorewe ivyaha ko umunsi uyu ni maître lambert nigarura atwara urunani cbcpi coalition burundaise pour la cour penale internationale rukorana na cpi yemeza ko vuba imitahe y'abagirizwa ivyo vyaha vyose ndengerabutungane n'agateka kazina muntu mu burundi izosohoka iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko imbere kuja kwidonido y'inkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye ntarinze kubabwira mbanze ndababwire muri make ko bitarenze amasaha mirongo irindwi n'abiri ni kuvuga kwa kane abashinga amateka wo ku mpande zose aha muri amerika bazogira itora rigamije kwemeza canke guhakana ko amatohoza ku vyaha perezida donald trump yagirizwa yotangura canke boyihoza bizoba bikozwe mu ntumbero yo kwemeza ibiro vya perezida maison blanche ko ayo matohoza yubahirije amategeko perezida wa amerika donald trump hamwe n'abarepublikani bamushigikiye bamye bavuga ko ayo matohoza amatohoza ariko akogwa mu buryo butekubiye n'amategeko kuko ngo yamabera mu mwiherero kandi ataremezwa n'abashinga amateka bose abademokrate bariko baratohoza nimba trump yarahagaritse imfashanyo z'amafaranga agenewe ukraine mu gusaba perezida wa ukraine zelenski ko yobanza kwemera ku mugaragaro gutohoza ku bademokrate no kuri joe biden n'umuhungu wiwe aha kandi muri amerika abazimyamuriro muri leta ya california bakomeje kurwana n'imiriro mishasha yadutse ejo kuwa mbere mu gisagara ca los angeles umukuru w'ico gisagara eric garcetti yashikije ko iyo miriro yadutse mu burengero bwa ele yatanguye mu gaturuturu yavuze ko imaze guhitana amazu ashika atanu hamwe n'amahegitari y'ubutaka amajana abiri igisagara ca ele kirimwo amazu azimvye cane kikongera kikabamwo abakire batari bake baba abakinyi b'amareresi canke ivyamamare mu mikino itandukanye n'abaririmvyi umukinnyi rurangiranwa w'umupira w'amaboko basketball lebron james asanzwe aba muri ico gisagara yavuze ko yahungishijwe hamwe n'umuryango wiwe abazimyamiriro bariko bararwanya n'iyindi miriro mu bice bitandukanye vy'iyo leta harimo igice kinini co mu buraruko abategetsi ba california bategetse ku musi wa mungu ko iyo leta ishigwa mu bihe bidasanzwe ku mugabane wa buraya umuryango umwe bwa buraya waremeje kongereza ikiringo c'ubwongereza kuvanamo gushika ku itariki ya mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa mbere mu gihe umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu boris johnson yariko arondera amatora yihuta kugira ngo yubahirize ikiringo co kuvana karenge umuryango umwe bwa buraya boris johnson yasavye n'amashinga amateka y'ubwongereza kwemera itunganywa ry'amatora ku itariki ya cumi na zibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri yibaza ko ashobora kuronka amajwi akwiye amwemera gutsinda brexit ariko ntivyakunze kuva muryango umwe bwa buraya ko ubwongereza bimaze kugizayo inshuro zitatu kuva ubwongereza bwemeye kuvamwo muri kamarampaka yabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu radiyo ijwi rya amerika isamena washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba turi kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri ahandi mutwumva ni kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu ni radiyo yacu voa facebook nayo ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
nongenda bahe ikaze imyaka ibiri iraheze sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi itanguje amatohoza ku vyaha vy'ubwicanyi n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu vyaba vyarakozwe mu gihugu c'uburundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu urunani rw'amashirahamwe yigenga rukorana na cpi agocb cpi coalition burundaise pour la cour penale internationale rwatangaje ko rufise amakuru yizewe ko imitahe yo guhagarika abakekwa igiye gusohoka vuba urwo runani ruhamagarira abitwaye muri cpi gutangura kwiyegeranya mu mashyirahamwe kugira ngo bazoshobore gukurikirana izo manza neza ibindi kuri ino nkuru turabibaza mugenzi wacu ari kigali mu rwanda pierre claver niyo nkuru hari itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi ku icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi aho umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi yatangaza icese ko abacamanza bamuhaye uruhusha rwo gutanguza amatohoza nyezina ku byaha bitandukanye byakozwe mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu icyo gihe hariheze umwaka iyo sentare iri kwirakora icyo yita intangamarara mu matohoza examen preliminaire mu gifaransa madamu fatou bensuda yavuze ko amatohoza ariko arakogwa yerekeye ubwicanyi bw'inzirakarengane ihonyangwa ry'agateka kazina muntu inyuruzwa ry'abantu ugufungira abantu ubusa ukubangaza kunyaga utwabo n'ibindi bensuda yavuze ko byinshi muri ibyo byaha byakozwe n'inzego za leta ndetse agira ko ahamagarira leta gutwara ibirego by'abatavuga rumwe nayo boba barakoze ayandi mabi inyuma y'imyaka ibiri ayo matohoza atangujwe urunani rw'amashami yigenga rukorana n'iyo sentare cbcpi coalition burundaise pour la cour penale internationale mu gifaransa ruvuga ko rufise amakuru akwiye k'urubanza rugiye gushigwa imbere ya sentare metre lambert nigarura atwara urwo runani karakaryo kuko urunani rwacu rusohora itangazo guhumuriza cyane cyane ababuze ababo imiryango yabo abakorewe ibyaha ko umunsi ari umunsi umuntu ashobora kwizera yuko bagiye gutunganirizwa bagiye kuronka ubutungane babuze mu gihugu ibyo rero tubifatira ku makuru dufise amakuru y'ukwizera ko ibiro by'umushikirizamanza bimaze kwegeranya ibyemezo n'ibirego bikwiye byotuma bashobora gushira urubanza imbere ya sentare hariho icyizere cy'uko umwanya n'umwanya imitahe ishobora kurungikirwa abakoze ibyaha kugira ngo baheze bakurikiranwe hama abakora ibyaha nabo baheze bashumbushwe basubizwe agateka bambuwe mu gihe bakorerwa icyaha barenganijwe urwo runani rujya kara abakorewe amabi n'imiryango yabo kwitegurira gukurikirana urwo rubanza bibaye ngombwa baje hamwe mu mashyirahamwe bikaba rero kari akaryo kuko urunani rwacu rusanzwe rushigikiye ibikorwa bya sentare mpuzamakungu rugakorana nayo rwo kurarikira ababuze ababo imiryango yabo kwisuganya ko kwitegura gukorana n'ibyo biro by'umushikirizamanza byo gufasha abariko bagira amatohoza na cane cane ko bakwiye kuja hamwe mu mashirahamwe bakamenya ikibanza bafise imbere y'iyo sentare bakamenya ivyo bemerewe abafise n'ubumenyi buhagije bashobora kwiyandikisha kugira ngo bazokwikurikiranire urubanza canke bahe e, bahe uruhusha abashingwamanza baheze babakurikiranire ivyabo imbere y'iyo sentare urwo runani rubona ko imyaka ibiri iheze ayo matohoza atangujwe atari myinshi nk'uko abakorewe amabi bavyibaza imyaka ibiri burya si myinshi uravye ibiro vy'umushikizamanza akazi biba bifise bakishikira no ku bakorewe ivyaha kugira ngo baheze basuzume bafatiye ku makuru baronse no kubonana n'ayo bakuye kuri bene gukorerwa ibyo byaha imyaka ibiri rero n'ivyo ku bakorewe ibyaha ni myinshi ariko ku bijyanye n'ubuhinga na cyane cyane kugira ngo baronke inkuru y'imvaho imyaka ibiri si myinshi ku buhinga buba bukenewe n'uburyo bukoreshwa gushika ubu amadosiye arenga igihumbi n'amajana atandatu aramaze gushikanwa imbere y'iyo sentare cpi n'umwe mu bafashije kugira ngo ayo madosiye ashikanweyo yaheruka kubwijwi rya amerika ko uyu mwaka udahera imitahe idasohotse metre armen yongere ari no mu runani rw'abashingwamanza baburanira abakorewe amabi Eh, tukibaza yuko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hashobora gukurikiranwa bamwe bamwe mu bazokwagirwa n'icaha Eh, umushikirizamanza ahejeje kwerekana neza yuko ivyaha vyakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha araheza agashirako imitahe eh, y'abakurikiranwa eh, n'ivyo vyaha akagira n'abo ashengeza mu butungane kuva mu kwezi kw'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi inyuma y'iminsi ibiri gusa sepeyi itanguje amatohoza uburundi bwaciye butera akagere iyo sentare burayivamwo ijwi ry'amerika ryabajije umuvugizi wa sepeyi ingene iyo sentare izobigenza mu gihe uburundi bwanse gukorana n'iyo sentare kuva mu ntango y'amatohoza fadi el abdallah yarahumurije abafise amakenga Maintenant, il y a différents cas de figure euh, devant la Cour pénale internationale.
hari inzira zitatu zishoboka abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nk'uko n'ahandi ku isi bimaze kuba bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo hari n'igihe imitahe igirwa ibanga ukekwa agatembera ataco yinona tubonye agiye aho yofatwa vyoroshe tugaca tubivuga ko hari umutahe umurondera kandi ntikibuza ko abakekwa ko ivyaha bahagarikwa nk'uko vyabaye muri libiya n'i darfur muri sudani ego bishobora guteba nk'uko byagenze kuri perezida omar el bashir muri sudani ariko imitahe ntisaza n'inyuma y'imyaka cumi barafatwa abantu bashobora gukingirwa n'ubutegetsi igihe kanaka yamara mu nyuma bigahinduka amayeri ni menshi dukoresha Il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place pour essayer d'arrêter les personnes poursuivies par la Cour.
sepeyi ivuga ko yashimye gutanguza amatohoza kubera imvururu za politike zadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zari zimaze guhitana abantu barenga igihumbi n'amajana abiri abantu ibihumbi barafungwa abandi baranyuruzwa abarenga ibihumbi amajana ane nabo bati izabo barahunga pye clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru urakenewe tukiri ku makuru avugwa mu Burundi wacu batwa- batawe muri yompi bapfunzwe n'abashinzwe umutekano w'ico gihugu babagiriza icaha co gufadikanya guhungabanya umutekano w'igihugu abanyagihugu abanyamwuga n'abanyamategeko bose basaba leta kubarekura bagasubira mu kazi kabo inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda kuva kuri uno wa gatandatu abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari kumwe n'umushoferi wabo bafunguye mu ibohero rikuru rya bubanza aho bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu ifungwa ry'abo bamenyeshamakuru riraterwa ivyatsi n'abarundi mu gihe bafashwe bari ku mirimo yabo kuba rero bari bagiye kurondera amakuru ku bitero byariko birabera ibubanza hama bagahita babafata bagaca babajana mu gasho vyerekana ko bari babagwaye bari basanzwe babafitiye akantu nk'ishari havuga ati "Okay, bariya ayi bagiye gutohoza ibiriko birabera ibubanza ubu hoho biraza kumera nabi kurusha biba vyiza ari ko tubikiza n'ingingo y'agahotoro atategeko na rimwe ryisunze kubera abo banyamakuru uh, bari mu kazi kabo nta cyaha kibagira akaba ari aho nyanzuro y'amategeko ngenderwa ko uh, yaba ibwizwa shingiro uh, amategeko mpanavyaha amategeko agenga abamenyeshamakuru ayo mategeko yose nta tegeko ubona ryisunzwe kugira ngo abamenyeshamakuru bafatwe ibyo si agaseseshwa rumuri turazi yuko ah, ubutungane bw'i Burundi novuga yuko butakibaho mu gihe ubutungane butagikora icanditswe ni ukuri ubutungane bw'i Burundi novuga yuko ntibukibaho kuja kurondera inkuru nibaza yuko atahana hamwe byanditse mu butungane bw'igihugu yuko ari icaha inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru mu burundi judite basutama amenyesha ko abo bamenyesha amakuru bafunzwe bariko barazira ubusa ngo iyo bataja kurondera ayo makuru niho bari kuba bakoze ikosa umumenyesha amakuru rero agiye ahabereye inkuru nta gitangaza kirimwo niko kazi ajejwe ikindi naco amategeko arabibarekurira itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu duce twayo ka mirongo ine na gatanu na mirongo ine na gatandatu riratomora neza ko abamenyesha amakuru barekuriwe kuja kurondera inkuru aho ariho hose mu gihugu iryo tegeko ryo mbere rivuga ko umumenyesha amakuru ategerezwa gukingirwa n'ibikoresho vyiwe kumva rero ngo bifatanije n'abahungabanya umutekano nibisiga ubwenge abanonosoye ibijanye n'amategeko bamenyesha ko ingeso yo gufunga abantu ataco bazira yagiye gukomera kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho abantu bafungwa canke bagahagarikwa ataco bazira n'ababahagaritse ntibagire ico binona umushingwamanza ive runyagu agasaba acamanza gukora umwuga wabo atabo bahengamiye bakareka gufungira abantu ubusa ni iki kintu cyo kudahana abashikirizamanza bakimenyera ko gufunga umuntu gutyo naho atabyemezo bikwiye wowe ufise naho utaba wakoze idosiye neza kimwe n'abapolisi nyine naho baba bakoze amatohoza babona bo nyine ko atakirimo ugasanga mugabo barakomeje ibyo bintu barabikoze rimwe barabikoze kabiri barabikoze gatatu Eh, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane cyo gudahana kubera iki- kubera ko ntawe ugaruka ngo ababaze ati kubera iki ibi mwabikoze kubera ko uravye nko mu ngingo ya mirongo ibiri na gatatu y'ibwirizwa shingiro eh, rya repubulika y'u burundi ryo kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mu gace kayo ka kabiri iyi ngingo iravuga neza ko leta ifise itegeko obligation yo gushumbusha uwo muntu wese ashobora kuba ya- yarenganijwe n'inzego z'igihugu canke n'abakozi bakorera igihugu hamwe leta eh, canke n'abandi bantu bose bokora kugira ngo abantu bagiye barakora amakosa bigaragara ari abakorera leta canke ari leta ubwayo bahanwe bakurikiranwe ku makosa baba bakoze ibi bintu vyogabanuka mu runani rw'abamenyeshamakuru mu burundi ubg ni umubabaro ntangere kubona kugeza uno munsi abamenyeshamakuru bagifungwa bazira umwuga wabo alexandre niyunge ko arongoye urwo runani asaba ubutungane kwiyambika agashambara bakarekura abamenyeshamakuru bafunzwe co kimwe n'umushoferi wabo twagira dutera akamo abacamanza nimba hakiriho koko abantu bazi icyari cy'ubutungane ko abamenyesha amakuru bori kugwa ubwo butungane bugaheza bukabarekura bukiha agashambara bukifata mu jisho bukarekura abamenyesha amakuru kuko ntaco bariko barazira ni ugupfa kuruta kuko turazi neza yuko ubutungane atabukiriho muri ico gihugu cacu turasavye abantu kugira ngo bavire hasi rimwe abamenyesha amakuru twese tuvire hasi rimwe twiyamirize iryo honyangwa ry'uburenganzira bw'umumenyeshamakuru iryo honyangwa ry'uburenganzira bw'abanyagihugu bwo gushikirizwa amakuru kumwe twabikora igihe ca ruvakuki kumwe twabikora igihe ca kavumbagweka n'abandi bagiye baratabwa mu buroko nagira ngo abamenyesha amakuru twese dufatane mu nda twiyamirize iryo totezwa ry'abo bagenzi bacu eh, twiyamirize iryo honyangwa gateka k'umumenyesha amakuru eka mbere ihonyangwa ry'agateka kazina muntu alexandre niyunge ko asaba abamenyeshamakuru aho bari hose ku isi guhaguruka bakiyamiriza ku karenganyo kugira abafunzwe barekugwe arashima igikorwa c'abamenyeshamakuru bakiri ku kivi mu burundi akabasaba kudacika intege kuko baba bakamiye mu coze abashaka kurandurana n'imizi umwuga wo kumenyesha amakuru mu burundi tubibutse ko uko gufunga abamenyeshamakuru bije vyiyongera kwiyugagwa ry'amaradiyo mpuzamakungu bbc n'ijwi ry'amerika abahinga mu mwuga wo kumenyesha amakuru bakabona ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu burundi bugenda burahungabana uko bwije uko bukeye desiratunga imana kigali ijwi ry'amerika Desire Hatungimana nawe tugukengurukira amakuru yose ku Burundi mushobora gusubira kwiyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com tumira amategato hama duce dukomereza kuyavugwa mu Rwanda naho mu Rwanda hamaze gutanguzwa imodoka zigenda zikoresheje umuyaga nkuba ndi kumwe ku murongo wa telefoni na mugenzi wacu Asumta Kabuyi ariko aradukurikirana ivyino nkuru Asumta amahoro ngaho i Kigali
amahoro diane izo modoka zimaze gutanguzwa mu gihugu cy'u rwanda ni izo mu bwoko bwayo
nizo mu- ni za kompanyi ya volkswagen n'ubundi isanzwe iteranyiriza imodoka mu rwanda izi modoka rero zikaba zaje i- zikurikira mu minsi yashize haje na moto ikoreshwa amashanyarazi noneho hagiyeho imodoka zayo zikoreshwa amashanyarazi abazitwara rero bakazaba nyine ba- ba- bashyira eh, aho gukoresha esansi cyangwa mazutu bakazajya basharira amabateri ya- y'izo modoka hanyuma imodoka zikagenda ku ikubitiro rero zizakora nk'uko tagisi zikora nta muntu ku giti cye wabasha kuyigura nkurikije nubwo batazi ibiciro ariko hari umwe mu ba nyiri izo modoka wabwiye radiyo ijwi rya amerika ko batiri yonyine igura amadolari ibihumbi umunani ni ukuvuga hafi miliyoni zisaga zeru indwi yonyine bivuze rero ko ubu nta muntu ahari uzatangira kugura izi modoka ariko abakoresha tagisi bakajya bayitega yishyura amafaranga makeya Mm, hama izotangura gukora ryari ayo masitasiyo nzoza aradishaje yamaze kujaho byifashe gute
ubu ngubu izo batangiye ngo ni imodoka mirongo itanu zizatangira minisitiri w'intebe niwe wabitangije ku mugaragaro ya- yasize imodoka imwe aragenda bivuze ko ubwo yari irimo amashanyarazi ahagije ariko ayo matasiyo azaba ahari hirya no hino mu mujyi wa kigali cyane cyane ariko nanone n'umuntu yemerewe kuba yajya gusharira mu rugo iwe umuntu ufite amashanyarazi yemewe kuzajya ashyiraho nyine agashyiraho umuriro nk'uko usharija telefone bakavuga ko abazikoresha ko ushobora gushariza umunsi wose yuzuye ni amasaha ageze kuri ane ikaba yagenda ibirometero magana abiri mirongo itanu niko batubwiye abatangiye kuzikoresha urakoze cyane rwose yasumita akabo iyo nkuru twemeye kuza twigaruka ku makuru yacu yo hanyuma ukomeze uyikurikiranire hagufi
urakoze cyane cyane tukiri kandi mu rwanda bamwe mu bakora umwuga w'uburobyi mu turere twa rusizi na nyamasheke turi mu burengerazuba bw'ico gihugu babwiye ijwi ry'amerika ko inzego z'ubutegetsi zibambura imitego yabo zikayiturira zivuga ko itemewe mu gihe abarobyi bavuga ko imitego bategekwa gukoresha itaboneka ku masoko y'ico gihugu inzo inzego zo zibeshuza zisigura ko ihari ariko ubwo ari urwitwazo mugenzi wacu temistokle mutijima yagandeye abarovyi baganira nabo ubu ngubu abantu b'abagabo bafite imbaraga bari kujya mu bugande kandi inyanja itwegereye nta kitumariye iyaba twari dufite ubushobozi bakaduha imitego yemewe tukayishyura n'umwe muri abo barobyi baganiriye n'ijwi rya amerika aravuga ko bagenzi be batwaje ubugabo barimo guhitamo kujya gukorera uburobyi mu gihugu cy'ubugande kubera ko aho batuyeho batemererwa kuroba mu kiyaga cya kivu intandaro y'uku kubabuza kuroba ni imitego bakoresha muri ubwo burobyi inzego z'ubutegetsi zivuga ko ikoze ku buryo kuyikoresha byangiza kuko itavangura isambaza zikuze n'izikiri nto ntitange umwanya wo kororoka no kwiyongera ku musaruro w'uburobyi icyakora aba barobyi n'imiryango yabo baravuga ko iyo mitego ariyo bashobora kubona ku isoko yonyine gusa bakayifata bakayitwika kandi twarayiguze amafaranga yacu amafaranga turagenda tukayafata muri banki bayita urwego noneho tukaroba twaroba iminsi ibiri bamiraga bakayifata bakayitwika abana bagasigara bicwa n'inzara amasambu tukagurisha ubu twaheze inyuma nta kintu tukigirira umuntu agura umuraga ngo ntiwemewe kandi mu rwanda ntaho wabona undi umuraga we uri ku isoko avuga ati mwega muguri yemewe noneho n'uwuguze bakavuga ngo ntabwo wemewe wajya mu mazi bakagufata bakaguca amafaranga niba koko imitego abagabo bacu barobesha n'urubyiruko itemewe hano mu rwanda hari isoko rifite imitego yemewe yaba iri ku isoko ngo abantu bayigure bayikoreshe ko turi kubihomberamo cyane wajya muri rwo ugafata amafaranga mu rwego ukagumya nk'uwa magana ane wawugezemo bakawutwara bakawutwika ngo umutego ntiwemewe nkibaza nti iyo yemewe mwaturangira ahantu twayishakira kugira ngo abatunzwe n'umugabo w'uburobyi akazi kabo gakomeze aba barobyi bavuga ko bitewe n'uku kutaboneka kw'imitego yemewe bakabaye bakoresha aha mu kivu hari ababyihisha inyuma bakabaca amande y'umurengera atagira n'aho yanditse kugira ngo ukandagiremo ushoye nk'umuraga w'ibihumbi ijana ushobora gusora nk'ibihumbi magana abiri magana atatu icyo ni ikibazo dufite gitoroshye iyo misoro abantu bayica hagaragaramo abiyita ngo ni gari de peshe abahagarariye abarobyi hakagaragaramo ba marine ku buryo ugiye kureba imisoro baka umurobyi wasanga igera mu byiciro birenga bine bitanu none twabibeye niba ari leta babasoreye umusoro leta nibura idufashije igashyiraho umusoro wemewe n'amategeko bakamenya umusoro bagenderaho ntibivuge mu kajagari ndacibwa aya ngaya nafashwe ndacibwa aya ngaya tubimenye imisoro ukuntu tuyisora rero ntabwo tubimenye aba rero bagasaba leta kubafasha kubona iyo mitego yemewe ku masoko nk'uko iyi yitwa ko itemewe igaragara henshi badukoreye ubuvugizi bakadushakira imiraga yemewe tukayigura bakaduca amafaranga noneho tukajya tujya kuroba tukaroba ibyemewe byemewe na leta tukajya dusora tukadusora nk'uko wenda n'imodoka zisora mu muhanda ariko tukumva ko dukora mu mutuzo dukora tutihisha bagashyira imbaraga mu byo kiyaga abarobyi bakabona umutekano noneho iyo mitego bavuga ngo ntiyemewe bakadushakira iyo yemewe ikajya ku isoko abarobyi bakabaho none se n'iyo mitego bafite itemewe ku isoko mu rwanda nta mitego ihari yemewe bakoresha abarobyi bazabaho gute icyakora inzego z'ubutegetsi zirahakana ibyo aba barobyi bavuga bwana gatare roberi ni umukozi w'ikigo cya leta gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu ntara y'uburengerazuba by'umwihariko ashinzwe ubworozi n'uburobyi avuga ko ibyo bavuga ari urwitwazo imitego yemewe ihari kandi iboneka ku masoko ariko bo bagakoresha itemewe bashaka inyungu z'umurengera z'ako kanya ni urwitwazo yewe usanga ni abayobozi b'amakoperative bamwe na bamwe ari bo babashyigikiye imitego wemerewe ufata dukeya kandi ufata isambaza nini naho undi utemerewe uraterura byose ibyo rero ku murobyi ni inyungu ze ni porofiti ze akumva ati ninkoresha umutego wemerewe sizafata byinshi aho boreka ngo n'amanyanga nkoresha wa mutego utemerewe ufate byinshi so ibyo ngibyo barabizi barabimenyera ariko duhora turwana nabo turabigisha ibirimo bireke mu gihe mu rwanda hari imitego ikoreshwa mu burobyi ifatwa nk'itemewe mu bindi bihugu bituranyi birimo uganda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ho usanga amabwiriza agenga uburobyi atarobanura imitego ikoreshwa uretse kubiha imitego yemewe abarobyi bagaragaza ko itaboneka ku masoko yo mu rwanda no ku bayibonye ibihenze cyane ibyo bituma ba mikoro make bashaka kuguma muri uyu mwuga w'uburobyi bahitamo kwigira muri ibyo bihugu by'abaturanyi nubwo nabyo bifite izindi ngaruka mbi mu miryango arabona ibihumbi makumyabiri akabyohereza umugore byanatinze ugasanga abana batandatu afite bari kwicwa n'inzara ugasanga kugira ngo umwana azabeho umugabo ari mu bugande ntabwo byoroshye demisitokire mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda impunzi z'abarundi ziri muri rusenda nazo zivuga ko zihangayikishijwe n'imvura yononye imirima yazo mugenzi wacu vedaste ngabo arakometsa muri iyi nkambi y'agateganyo ya kavimvira iri mu birometero bigera kuri birindwi n'umupaka wa gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na repubulika ya demokarasi ya kongo ahakambitse impunzi z'abarundi ziganjemo abana n'abagore bamaze igihe kirenga amezi arindwi bategerejwe kuzajyanwa mu nkambi y'umurongwe iri mu karere ka fizi ubwo radiyo ijwi rya amerika yasuragiye inkambi izi mpunzi aho zari zicaye munsi y'ibiti by'imyembe zagiye zigaragaza agahinda ziterwa n'ubuzima bubi zimaze mu gihe cy'amezi arindwi uyu ni emabure mutabazi umwe muri izi mpunzi zimaze igihe kirekire muri iyi nkambi y'agateganyo by'agateganyo ibibazo biri ngaho muri iyi nkambi akavimvira ni ibibazo biteye ubwoba ntidufatwa nk'abantu turyama nabi turya nabi turya ubugari baduha bwa pame n'ibiharage hari aho bitagira amavuta bidatetse neza turya rimwe ku munsi ubundi umuntu yandikiwe kunywa ubuyi mu gitondo batubwira ko turya gatatu ku munsi gatatu ku munsi ntiturya gatatu ku munsi turya iryo rimwe gusa hanyuma ikindi kintu turyama ku bintu sinzi ko byo ari ibintu bataye batoye tubikweretse nk'imatera baha abantu baryamako ni matera ziteye ubwoba zishobora gutuma n'umuntu agwara ni ibintu rero uburago bakaguha akarago kamwe ukaryama ku sima imbeho ibiki byose biteye ubwoba dufashwe nabi ikindi kintu nacyo tubabaza cyane ni ukutuzana ngaha tukahamara umwaka turi muri kando taransite iyo ngaha ikavimvira batatujyana mu nkambi y'impunzi aho twaba twiyumva ko twisanzuye tumeze neza ndayishimiye ana ni umubyeyi umaze amezi atatu abyariye muri iyi nkambi avuga yuko kubera ubuzima bw'inzara babayemo bwo gufungura rimwe ku munsi butuma basohokeye inkambi bakajya gukora imirimo yo kwikorera amabuye n'imicanga mu baturage b'abakongomani nubwo iyi mirimo hari abo isigira indwara igihe nagiye kugaraviye nagiye kabiri nagiye kwikorera najyanye ibase zari zitandatu nagarutse igihe nagarutse ngatondera gukohora amaraso kagenda kwa muganga kugenda kumubwira akampereza imiti ariko yantabaye gutangira uwo munsi nanse kugenda iriya kuntuze kugaraviya nyabyenda dafroze avuga yuko usibye iki kibazo cy'inzara bahura nacyo muri iyi nkambi y'agateganyo ya kavimvira bafite n'ikibazo cy'ubuvuzi kuko bavugwa nabi ndetse bagahabwa n'imiti idahagije ugereranyije n'uburibwe baba bafite mu mubiri urabona aha dufite indwara nyinshi ariko umuntu ashobora kurwara ngo agende aho kwa muganga akabura umuti bamuha uhuye n'indwara ze yasubirayo bakamuha wa wundi nkaca w'akarorero ngiye kuyiputsa mbugwa sitoma kuva mu kwa kabiri ariko ntabwo ndakira ujyanye umwana kwa muganga bakubwira ngo imiti bamuhaye kandi umwana ugasanga ntariko aramera neza nk'ubu ejo nagiye kwa muganga umwana ararwaye ndavuga ati nibaza mu kibazo cy'umubyeyi urakiza tinya ko barwaye inzoka zamugire nabi ariko n'ubu namujyanye bambutse ngo ntibamuha ngo ejo ngo baramuhaye ngo baramuhaye vitamine none dushaka mu dukure ngaha nk'umuntu afite indwara nta n'ibipimo bihari ngaha batupima kubera iyi mibereho mibi izi mpunzi zibayemo zisaba ishyirahamwe rya sere ko ryazivana muri iyi nkambi zikajyanwa mu nkambi y'umurongwe uyu ni emanuweli niko itunga impunzi bo mu nkambi ya kavimvira icyo dusaba twebwe ni uko twumva ahangaha tuwarete burema ziraduka cyane ziruzuye ziruzuye cyane rwose ni ukuvuga ugiyemo n'uwo kuca n'isegonde n'imwe uteza kuyivamwo ukacuza kwenda uko wajya kwituma no hanze mbere kubera ko hameze nabi abantu ni benshi none abantu igihumbi n'amajana mu nkambi nk'iyi biteye isoni cyane niyo twifuza ko badukuranga badushikane imarindi baduteguriye umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri iyi nkambi ya kavimvira bwana Fredi salumu avuga yuko impamvu izi mpunzi z'abarundi zimaze igihe kirekire muri iyi nkambi ari uko amazu zari guhitiramo mu nkambi y'umurongo ataruzura
nuko rero vedaste tungabo tugushimire cyane tunisigure kuri mwebwe twari twabwiye ko mugiye kumva ikibazo c'imvura mu ikambi ya rusenda ariko mukaba mwumvise vedaste ngabo yariko atubwira ku vy'impunzi z'abarundi ziri kavimvira zivuga ko zikomerewe n'ivyuma vyatugoye ariko iyo nkuru twari twabemereye ejo iwanyu mu ntara tuzoyigarukako dushimire magbire ya bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur adrius yamfashe muhinga bw'ivyuma je twari kumwe kuri mikro na lidiane nahazwe ku izina rya bagenzi bacu bose mu kirundi n'ikinyarwanda ku ijwi ry'amerika tubifuze kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose ahanje tuzongera ejo nk'aho twahereye
tout assumer.